iyi mwumvanira ryo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uyu ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga muri kumwe na venuste nshimiyimana nongeye kuba ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga gishamikiye kuri muri sanga mu gice cya mbere cy'ikiganiro cy'uyu munsi turaganira ku gasaro kabonetse nyuma y'imyaka makumyabiri n'umwe tuganire n'ababyeyi be nabo baba bavuganye bwa mbere nyuma y'imyaka irenga cumi n'umunani mu gice cya kabiri turabaha umwanya murangisha banyu muri mwe hari ababyeyi bagize uruhare mu kohereza abana banyu i burayi hari ababwiwe ko bagiye barabyishimira bazi ko bazagira ubuzima bwiza bakazabagoboka ruhinanye muraza kumva ko kugira umwana ntumenye amakuru ye ari ingoyi itagira impuhwe
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona
mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvisemo inkuru y'umwana w'umuhungu witwa moyize niyo nkuru wavukiye mu bitaro bya chuk i kigali ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa cumi n'abiri umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda akabyarwa na mukasine wodeta nyuma y'umwaka ntiyongeye kumugiraho uburenganzira nyuma y'imyaka makumyabiri n'umwe yaramubuze yaje ku ijwi ry'amerika mu kiganiro agasaro kaburaga tubwira ko ari mu rwanda akarere ka nyarugenge umurenge wa kigali akagari ka nyabugogo umudugudu wa kiruhura ndifuza kubibutsa ibyo yatubwiye icyo gihe ku kuntu yatandukanye n'umwana we nari ndwaye cyane mfite ikibazo cy'uburwayi ngeze kure ngiye gupfa uyu mukobwa ruhagiranye nsaba ko yamumfasha kubera ko yari afite ubushobozi mwapfanaga iki nta kintu twapfanaga twari duhuriye ahantu twasengeraga mwasengeraga he ni itorero bitaga furu gosipeli caca Mhm. uyu mukobwa rubagire anyesi se yakoraga iki icyo gihe yakoreraga muri minadesi minadefu ni minisiteri y'ingabo z'igihugu cy'u rwanda Yego.
muri iyo minisiteri yari afitemo akahe kazi nabonaga afitemo biro sinzi ibyo yakoraga ndetse yakoraga yari afite biro akoreramo yari afite ibiro akoreramo muri minisiteri y'ingabo z'u rwanda yego icyo gihe umuha umwana urwaye cyane ni mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda ni mu mwaka w'ibihumbi bibiri ni ryari ni muri mirongo cyenda n'icyenda umumuhaye yakubwiye ko agiye kumurerera iwe yakubwiye ko amujyanye he Eh, yagiye kumurerera iwe ahantu yari acumbitse mu kiyovu Mhm.
Eh, niho yamujyanye nkajya na- namusura nkamujyaho nkamusura nkamureba mu kiyovu kihe mu kiyovu cy'abakire aho bitaga kwa kanyarenga yaba se ariho agituye magingo yatuvugana ntabwo ari ho agituye abaye ari ho agituye nabamubona naba naramubonye Mm.
yarahindutse ajya gutura igikondo Mhm.
igikondo nawe ndahashakisha ndahabona ndamusura Mhm.
ngezeyo ubwo nari ntangiye koroherwa Mm.
musaba kugira ngo umwana mumpe Mhm.
arambwira ati umwana afite- amaze kugira ubuzima bwiza amaze kumenyera Mm.
wimumpuraho nta wundi mwana afite nkomeze mufashe Mhm.
ujye uza umusure n'aba- n'abakuru be bamusure nta kibazo Mm.
ndabikora njyana abakuru be baramusura aragaruka bakajya ku ishuri noneho nongeye gusubirayo nsanga naho yarahimutse Mhm.
kuva icyo gihe kugeza na n'ubu nta yandi makuru yemye nabonye yuko wanifashishije na komisiyo y'igihugu ishinzwe abana bo umaze kubabwira ko uwo muntu yakoreye leta kandi kumuzi ukababwira ikibazo cyawe bakubwiye ngo iki
ntabwo bahise bansubiza nakomeje gutegereza igisubizo barambwira ngo njye kwa muganga aho namubyariye nshaka urupapuro rwi- rwemeza ko ari uwanjye njyayo ndarushaka ndarubashyira hashize igihe rero nibwo bansubizaga ukuriye komisiyo ansubiza ibarwa ambwira ko bo badashobora kumushakisha ngo ahubwo nimubona nzababwire bamfashe kumpuza n'umwana numva nta gisubizo cyiza bampaye niba ari kumushaka ukamwibonera kuki bari gukenera abandi kugufasha kumushaka nyine banciye intege arambwira ngo uzamwishakire nimushaka ngo ashobora kutemera kuvugana nanjye ngo bo bakaba aribwo babizamo ariko namubonye nahita mvuga nabashije kumubona nta kintu byaba bimfashije kugira ngo bo babimfashemo nanjye ubwanjye nabyikora cyangwa nkitabaza abandi madamu mukasine odeta muri icyo gihugu cy'u rwanda iyo hari ikibazo cyabaye ingorabahizi hari umuntu ugikuriye ukiyobora ugitegeka abaturage b'u rwanda bakunda kwitabaza yitwa perezida paul kagame nagira ngo nkubaze wigeze na rimwe utekereza ko ikibazo nk'icyo ngicyo nk'umubyeyi ushobora kukigeza ku wundi mubyeyi kugira ngo agufa kukirangiza kubera ko ndumva ko kikubabaje numvaga kumugeraho ntabwo numvaga ntapfa kumugeraho ngo mubone amaso ku maso mbimubwiye ariko aragaragara ahura n'abaturage bakamugezaho ibibazo byabo abonana n'abaturage ariko bisaba inzira ndende rwose umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jenoside nshimiye imana ndizera neza yuko na perezida wa repubulika akunda kumva ijwi ry'amerika bibaye byiza bamfasha kubona umwana wanjye hashize amasaha makumyabiri n'ane ikiganiro agasaro kaburaga gitambutse nakiriye ubutumwa bwa anyeshe rubagire ambwira ati numvise ikiganiro mushakisha umwana witwa niyo nkuru moyize ati nagira ngo mbabwire ko uwo mwana ari jye umufite amakuru rero nk'ayo sinari kuyatindana nahamagaye anyeshe rubagire ari kigali mu rwanda mbanza kumubaza amakuru y'umwana umwana arahari ni muzima arahari ni muzima ntacyo abaye
uwo mwana umumaranye hafi y'imyaka makumyabiri n'umwe umurera uratubwira ko ameze neza kurera umwana imyaka makumyabiri n'umwe ni ishema ku mubyeyi uwo ari we wese kumva bavuga yuko uwo mwana umufite utabifitiye uburenganzira byakiriye ute ni ibintu rwose numva ntabwo ndi kubyakira neza kubera ko uwo nguwo mama we uwo ni byo koko ni mama we yaramubyaye ariko uwo ni umwana arabizi neza ko ari nawe wamuzanye iwanjye mu rugo ntanahari afite amezi abiri n'igice amusiga iwanjye murera gutyo mu bintu byinshi byagiye bikurikiraho urumva rero umwana nyina yizaniye akamusiga ahantu kuvuga yuko harimo ibindi bintu bindi bidasobanutse natangaye cyane kuvuga ko yamwizaniye akamuguha ukemera kumurera wabigiranye urukundo cyangwa wabigiranye inyungu hari ikintu mwasezeranye kugira ngo amuguhe
ngewe uwo mudamu uwo mwana yari amaze iminsi amuzana ahantu twasengeraga muri furugosiperi amaze ibyumweru bibiri amusiragira navuga ko atari uwe ko nyina atanamuzi ko ari umukobwa ngo yacumbikiye ari nijoro w'umunyeshuri yambaye iniforome ngo mu rukerera aramucika arigendera amusigira umwana nibyo yatubwiye muri furugosiperi mu materaniro y'abadamu ku cyumweru nyuma ya saa sita ngewe rero urumva ko numvaga ko nakiri umwana utagira umubyeyi yataye ariko nyuma waje kumenya namwakiriye ari umwana we namwakiriye nk'umwana utagira ababyeyi watawe mu rwego rwo gukorera imana ariko nyuma waje kumenya yuko umwana ari uwe nyuma y'amezi arindwi nibwo naje kumenya ko ari nyina ari njye tubimenya ari undi mudamu ubitubwiye wari umuzi mbere y'intambara atubwira yuko uwo mudamu amuzi yari aje ku kazi aho nakoreraga aho ngaho avuga muri minadefu niwe watubwiye ko atubeshya uriya mwana ari uwe umwana afite amezi arindwi n'ufite nyuma wigeze ubona urupapuro na rumwe rugaragaza yuko ari we wamubyaye
naragerageje kumusaba urupapuro rwo kwa muganga umwana amaze kugira imyaka itatu kugira ngo mushirishe mu ishuri ari nanjye umwishakiye musanze aho yari atuye ikiruhura arabizi neza njya kumushaka ndahamenya kuko icyo gihe yari atangira ku mpunga amenye yuko byamenyekanye ko yihakanye umwana musanzeyo ndamubwira ngo mu rupapuro wabyariye amenye neza amatariki umwana yavukiyeho kuko yari afite imyaka itatu kugira amushirishe mu ishuri arambwira ngo yabyariye se hashwe arangije acika ibitaro nta rupapuro afite ko yaguhunze nawe akavuga ko nawe wamuhunze kumuhunga warabikoze hari igihe wagezeho ufata icyemezo cyo kutongera kumubona
nyuma y'uko bimenyekanye y'uko umwana ari uwe kandi yaramwihakanye icyo gihe nyine nkora aho ngaho yahise ahunga n'akazara gato ntawamwirukanye mu kazi kandi akazi n'ingihe wari wakamushakiye yahise ahunga arabura nongeye kumushaka umwana afite imyaka itatu n'igice musanga aho ari ndanamuzana homba nyuma yaho rero atangira kujya mu baturanyi ababwira yuko yangiza umuyaya ko yabonye umuntu umurerera umwana ko umwana abayeho neza ko azajya nyine amureba areba by'umuyaya yakoze mbese mu baturanyi byose agenda avuga ibintu nk'ibyo ikintu nakoze njye sinamuhunze ntawe nari kumuhungira ariko icyo nakoze naje kwimuka bitewe n'akazi nakoraga mva gikondo njya i kanombe icyo nakoze ntabwo nongeye kumushaka ngo mwereke aho nimukiye naramwihoreye icyo nakoze kubera umujinya ariko umwana aramugumanye ndakomeza ndamurera sino sinamuhunze ntabwo namuhunze icyo sinamubwira aho nimukiye ni icyo nicyo cyabayeho none ubu se umaze kumva ikiganiro ku ijwi ry'amerika ukumva ko umubyeyi ashaka kubona umwana we wumva ari ikintu witeguye kuba wakwemera yuko tubahuza kugira ngo noneho umwereke umwana cyane rwose njyewe nta kibazo mfite cyo kumumwereka nta kibazo mfite cyo kumumugezaho nta kibazo mfite cy'uko bamenyana bakavugana bakabonana byose niteguye kubikora nta kibazo
agasaro kaburaga kabonetse
nk'uko dusanzwe tubigenza ku ijwi ry'amerika iyi nkuru nziza y'agasharo kabonetse twayigejeje kuri nyir'ubwite nahise mpamagara mukasine wodeta alo we ni mukasine tuvugana
yego ni venuste nshimimana ku ijwi ry'amerika yego nari nguhamagaye ngira ngo nkubwire ko umwana wawe nabonye aho ari navuganye n'umukobwa umufite Mm.
Mm, mubagiranye si mwavuganye twavuganye baramufite arahari umwana wawe arahari yiteguye yuko nazabahuza kugira ngo ushobore kumubona ntabishimwe ni ukuri Mm,
Mm, ukuri imana iguha umugisha mhm, urakoze cyane ari hano mu rwanda se umwana wawe ari mu rwanda
Mm, Mm, imana ishimwe ni ukuri nyihaye icyubahiro biragutangaje kumva ko ari mu rwanda umva birantangaje kuko numvaga nta- ntatekereza ko yaba ari mu rwanda ijwi ry'amerika uruwa mbere uruwa mbere uri gitego
mbibutse ko mukasine wodeta yari yitabaje komisiyo y'igihugu ishinzwe abana mu kiganiro cy'ubushize twabagejejeho bimwe mu bikubiye mu ibaruwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'icyo gihe dr claudine wera kanyamanza yamwandikiye ku itariki ya cumi n'umunani mutarama umwaka wa bibiri na cumi n'umunani abwira madamu mukasine ati tubandikiye tubihanganisha ariko tubasaba ko umunsi mwabonye amakuru y'aho waherereye mwazatumenyesha tukabafasha gukurikirana ikibazo cyanyu maze kubona amakuru yuzuye ku irengero rya moyize niyo nkuru nandikiye umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana dr hanita ashimwe naramubwiye nti hari umwana wari umaze imyaka makumyabiri n'umwe ashakishwa na nyina mu kasine wodeta iyo dosiye ikigo muyobora cyarayimenyeshejwe yadusabye kumufasha twarabikoze Agnes rubagire yarampamagaye ambwira ko afite umwana ndifuza ko mwagira uruhare mu guhuza impande zombi kugira ngo uburenganzira bw'umwana bwubahirizwe ntahungabane Dr hasimwe yadushubije mu gihe kitarenze isaha imwe adushimira amakuru tumugejejeho kandi ahita atubwira ko ashyizeho umwe mu bakozi b'ikigo ayobora ushinzwe imibereho myiza y'abana amusaba kuduhamagara kugira ngo tuganire ku cyakorwa byarabaye uwitwa monique mukamana yarampamagaye dukorana amanama buri kabiri igihe twari twiteguye gusoza gahunda niho twamenye ko dr hanita simo yavanye ku buyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana mu gihe gito twakoranye habayemo byinshi byinshi birengera umwana dr hasimwe hamwe n'abakozi mwayoboraga mwese ijwi ry'amerika ribashimiye umurava n'ubwitange
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika mukomeje kumva ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga mwamwumvise umubyeyi wareje moyize niyo nkuru avuga ati ntegereje igihe ijwi ry'amerika muzampuriza na nyina w'umwana nkamumwereka bombi narabahamagaye ntabateguje mpera kuri anyese rubagire nkurikizaho odeta mukasine dore ikiganiro bagiranye anyesi rubagire ndamufite hano kuri telefone anyesi rubagire wiriweho mwiriweho mfite odeta mukasine hano kuri telefone mwese muri inshuti z'ijwi ry'amerika umwe nk'uko nabivugaga mu kanya yaje ku ijwi ry'amerika ashaka umwana we nawe uraza uti umwana n'igihe umufite nagira ngo mutangire musuhuzanye reka mpere kuri wowe ni wowe mukuru mukasine suhuza rubagire anesi muraho neza muraho deta wa kera ni amahoro ndaho ndamahoro ndashima imana imana ishimwe ko tubonanye ni ukuri ndishimye cyane kongera kumvikana n'umuvandimwe wanjye hashize igihe twaraburanye shimye imana yo mu gihugu cyo mu ijoro yongeye kuduhuza nanjye ndashima imana kongera kumva kubona twumvikana mu majwi twese tukiri bazima ni iby'igiciro nanjye narabyifuje sinabibona kigali tubana nini turaburana ariko nanjye ndaho ndashima imana ni ukuri imana ishimwe cyane kubona ari muzima nanjye ndiho ndi muzima imana ishimwe cyane ni byiza cyane kumva ababyeyi mwembi muhuye mukaganira kandi mugasuhuzanya mu rukundo madame mukasine kuba wongeye kuvugana na rubagire uretse kuvuga nyine yuko byishimiye birumvikana ushobora no kumubaza amakuru yandi nzi ko uyafite menshi ushaka kumubaza ndamubaza amakuru iminsi ibaye myinshi imyaka ibaye myinshi amakuru ye amerewe ate umwana amerewe ate abandi bavandimwe bameze bake amakuru ni menshi cyane mfite ibyishimo by'ukuntu tuzongera guhura nk'umuryango tukaganira ni ukuri ni umuvandimwe wanjye ukomeye mbese sinzi ukuntu nabivuga ngewe byarangenze nkimara kumva yuko ariho n'umwana ariho ahumeka byaranejeje cyane kandi n'ibyishimo byandenze kuko nahoraga numva mfite ikibazo cy'ukuntu nzabonana nawe ariko nkasenga imana imana ikambwira ati muzabonana ni ukuri ndishimye cyane byandenze
anyesi
nagira nyine babwira amakuru yanjye ndaho ndakomeye ndi hano muri kigali yego ndi muzima umuryango uraho turi bazima abavandimwe ni bazima umwana ngira ngo umuhumurize nkubwire ko umwana ari aho yarakuze ni umugabo ubu ngubu muzima ukomeye ari mu mashuri arimo kwiga ameze neza nta kibazo na kimwe afite rwose ni ukuri ku ruhande rwacu twese ari ngewe ari n'umwana turashima imana ndi hano muri kigali nta kibazo
umwana ishimwe cyane mbese nabuze amagambo yo kugushima no kugushimira no gushima imana ndumva nabuze amagambo yo kubivugamo uburyo mbitekereza ntabwo wabasha kubyumva umunezero mfite gusa imana yacu ishimwe yongeye kuduhuza kandi ni ukuri ndashimira n'ijwi rya amerika ryabashije kuduhuza twebwe byari bikomeye ariko ndashima imana ko yaduhuje ku ijwi rya amerika venus nshimiye imana ni ukuri imana yo mu ijwi izajya imuha umugisha mwinshi atubereye ikiraro urakoze cyane nanjye ndashima imana cyane kigali yabaye nini nyine turaburana arabizi ko mbere nahoraga mushaka tukabona umwana akiri mutoya ariko ubuzima nyine nibwo bwatumye tuburana ku kigali yarahindutse kandi n'ubuzima bw'akazi nabwo umuntu aba ava mu ntara ajya mu yindi bituma tuburana nicyo cyabiteye naho ubundi narabyifuzaga cyane ko twakomeza tukabonana tugahana amakuru tugafashanya kurera ni byiza rero ko tubonanye n'ubwo wenda hashize imyaka myinshi ariko nta kibazo tuzakomerezaho aho bigereye dukomeze turere umwana akomeza kuba umwana niyo yakura aracyagukeneye deta mwana aragukeneye nanjye arankeneye twese aracyadukeneye rero aho bibonekeye aho bishobokeye ndizera ko tuzakomeza tukarera twese bikagenda neza umwana agakomeza kugubwa neza nk'uko imana yamuremye nyine imwifuriza ibyiza nta kibazo ubwo veniste uduhuje n'ijwi rya amerika igihe cyose bazabitunganyiriza tuzahana n'andi makuru urabizi ko twari n'inshuti tuzabwirana n'andi makuru yose tubonane umwana umubone bigende neza ni ukuri ni ugushima imana ku mpande zombi ari wowe ushima imana nanjye nshima imana hanyuma bizagenda neza nta kibazo tuzabonana ubona umwana dukomeze turere nta kibazo odeta ndacyasenga kwa kundi unzi ntabwo nahindutse odeta ubwo ndakijijwe kurenza uko wari unzi nkijijwe ubu ngubu bwose ubwo ni ibindi bindi humura humura ndaguhumurije nk'umubyeyi w'umwana ndaguhumurije rwose utuze ube mahoro n'abana bandi urazi ko hari abonzi ubahumurize ubasuhurize ubabwire ko bazamubona ubabwire ko yakuze byose bizagenda neza nugura ingewe ndasenga nta kibazo na kimwe kirimo bizagenda neza dukore iminsi mikuru twishime dushime n'imana yacu yabikoze humura rwose ndaguhumurije nk'umubyeyi kandi wagize neza kunshakisha kuko njye sinumva numvaga wariyimutse waragiye nkumva se nahera he se waba ukirikira ubura ko ariho nari naragusanze mbere se waba warimutse ugendagenda nkanjye ntabwo rwose nari mfite aho nahera ariko imana ishimwe ko watekereje kunshakisha ukambona tukabonana ni ukuri tuzahura nk'imiryango twishime umwana akubone akumenye abone bakuru be na barumuna be niba bahari simbizi ni ukuri ndaguhumurije humura mu gihe tutarabonana wicara uhumuye ushima imana nanjye shima imana dutegereje igihe penisite yazaduhuriza tukabonana amaso ku yandi imana ishimwe cyane
mukasine ayo magambo meza y'ihumure hari icyo ushaka kuyongeraho
ni ukuri ntabwo nabura kucyongeraho amisi yambereye umuvandimwe yambereye inshuti yambereye byose ni ukuri nanjye ndagira ngo muhumurize ko kumushakisha nta mutima mubi wari urimo nta kintu mushinja yabaye umubyeyi udasanzwe yabaye umubyeyi ukomeye mbese ntabwo nabona ukuntu umushimira ngewe ntabwo nabona ukuntu umushimira gusa imana yo mu gihugu cyo mu ijuru izamuha umugisha utagabanyije icyo mwifuriza ni ijuru nubwo ntarifite ngo ndi nk'ari kuwiteka azarimuha kandi umwana nawe ndanezerewe ko hari akaba ari muzima bakuru be nabo baraho nta murumuna we afite niwe bucura gusa nzanezerwa umunsi tuzahura tugahoberana n'ubwo korona ihari ariko tukabonana amaso ku maso nk'uko abivuga tuzategura umunsi mukuru mu muryango twakirane twishime twongere dusabane twaganiriye byinshi twasenganye kenshi ni ukuri nawe ahumura agira umutima utekanye ntabwo mwanga ndamukunda cyane cyane rwose ntabwo nabona ukuntu mbimubwira arakumva arakumva bimubwire mubwire kutamwanga arakumva mwumva
amarangamutima ntabwo ari gukunda ko mvuga byinshi ariko ibyo mvuze ndumva bihagije imana yo mu ijuru imuhe umugisha mwinshi utagabanyije Hmm.
akomeze arerere imana umwana ni uwanjye nawe kuva kera namye mbimubwira ko umwana ari uwanjye nawe rwose pe ni uwanjye nawe nta nta wundi tumusangiye ni njye nawe Hmm.
nasuhuza umwana cyane amubwira ati mama wawe aragukunda kandi ntabwo yigeze akwifuriza ikibi igihe cyose yakwifurizaga icyiza mwa babyeyi mwe ku bandi babyeyi benshi benshi bumva ijwi ry'amerika muri aka kanya ndahamya yuko benshi bababonamo ababyeyi b'indashyikirwa ababyeyi b'urukundo ababyeyi badatinya kurugaragaza mu ruhame ndetse no ku mutima mbashimiye cyane mbikuye ku mutima urwo rukundo mugaragaje nyuma y'iyi myaka myinshi makumyabiri n'umwe mutabonana ariko mukaba muganira nk'abahuye ejo mukaba mufite urukundo rwa rundi ruranga umunyarwanda n'umubyeyi nyawe ibi ngibi ni byo abana bose bumva ijwi ry'amerika bari babatezeho ku babyeyi ndetse n'abandi tubigiyeho byinshi mu byerekeye urukundo nagira ngo mbizeze yuko igihe cyo kubahuza n'umwana gitegurwa tuzakigeraho twitonze mu nyungu ze kandi muri ababyeyi beza ndabashimiye cyane eh, kubera icyizere mwembi ari wowe eh, mukasine adele nawe agnesi rubagire eh, mukomeje kugirira ijwi ry'amerika ndabashimiye cyane rwose denise nshimiye imana imana iguha umugisha mwinshi cyane n'umuryango wawe n'abawe bose izaguhaze uburame nabisubiramo ngo ijuru ntabyo mfite ngo ndiguhe ariko uwiteka wo mu gihugu cyo mu ijuru ukorera zarikihera Oh, urakoze cyane nawe imana ikumbera umugisha reka nsezere no kuri anyesi rubagire nawe ndakwifuriza amahoro menshi murakoze cyane mana ibaha umugisha igikorwa wakoze kirakomeye nacyo ntabwo cyoroshye wakoze cyane imana iguha umugisha ibane nawe gukomereza amaboko uzafashe n'abandi babyeyi baba babikeneye nk'uko kwacu urakoze ubane n'imana
tuvuge ibigwi ijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika bakunzi b'ijwi ry'amerika ku itariki ya cumi na gatandatu y'ukwezi kw'indwi radiyo yanyu ijwi ry'amerika izuzuza imyaka makumyabiri n'itanu yabagezaho ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yizewe y'impamo agasa n'imitima ijwi ry'amerika ni isabukuru twifuza ko mwese mutwumva iminsi yose mugiramwo uruhara ruboneka haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka makumyabiri n'itanu izakurikiraho iyi sabukuru nimwe tuyikesha turayisangiye dusangira ijambo dushaka agasaro kaburaga murisanga ku ijwi ry'amerika tubasabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu mwabyohereza kuri aderesi yacu ya email radiyo yacu arobaze gmail com cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa facebook voa radiyo yacu murakarama
ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere ku ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika
mu rwego rwo kwizihiza isabukuru y'imyaka makumyabiri n'itanu ya radiyo yacu turifuza kuganira na bamwe muri mwe mwahuye na banyu mwari mwaraburanye kubera itangazo ryatanzwe ku ijwi rya amerika bari mu nkambi za bagira kadutu na uvira abari katare na mugunga abari kabgayi bugesera kibungo na byumba tuzabategurira ikiganiro cyihariye ku cyumweru tariki ya cumi n'umunani twandikire kuri facebook vewa radiyo yacu cyangwa se kuri email radiyo yacu aho baze jene na kadomo komu usige telefone yawe tuzaguhamagara mukomeje kumva ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda undi mubyeyi urangisha umwana we ni monika nyiraneza uri nayirobi muri kenya amaze imyaka makumyabiri n'itanu atandukanye n'umuhungu we alain francois murenda monika nyiraneza ikaze ku ijwi ry'amerika murakoze cyane none uyu muhungu wawe alain francois murenda mwatandukaniye he batandukaniye muri congo ikiri zayire ubwo hari nko mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu
ko zayire ari nini cyane wamusize hehe
nari musize muri congo ya uvira niho nari musize musigira musaza wanjye nginzi nayirobi ubwo ndetse naje nayirobi ngira hano muri mirongo cyenda na igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu mu kwa mbere mukigira musaza wanjye ariho mbese yari ari muri famiye niho namusize nabo bahava bakomeza bajya muri zambiya bageze muri zambiya bagiye bajya muri hashiseri bakora mbese akantu k'akagurupe ari abana batatu umwe ari uwa musaza wanjye undi ari uwo wanjye n'undi ari uwari ubahagarariye ari mukuru wa mbese ubw'indi mwe na muramukazi wanjye umudamu wa musaza wanjye bahamaze mbese iby'imyaka imyaka itandatu niho babashije kwemererwa kujya mbese muri hashiseri niwe yabemeye tugomba kubajyana muri Australia ariko bagenda bafite idosiye y'amazina y'igikongomani mbese
aha ikaba ariyo mpamvu yitwa alain francois murenda
ariko mbere amazina ye yitwaga ndagizimana janvier abandi bana rero ubona sinzi amazina biyise umwe mbere yitwaga christina irindi rye ntabwo mbizi undi yitwaga jonathan jonathan niwe wari mukuru rero muri abo bana kuko we yarangije na segonderi mu rwanda ubwo bagezeyo umwana tukajya tuvugana akambwira yuko mbese bahageze bagiye gutangira kwiga bakabasha kubasha kubafata neza mbese bakabasha kumenya ubuzima bwabo uko bumeze ariko bagezeyo hashize igihe umwana akajya atangira kumbwira akambwira ko ari gukosana mbese ko atari kumvikana na jonathan kubera ikibazo cyerekeranye n'ubwumvikane bwabo akamangwa amadolari atanu kandi bitabwo mbese ubwo bagiye babishwaniramo umwana akavuga ati ngewe ukuntu ntunze ntabwo ariko yagombye kuntunga muri make ati kuko nanjye imyaka mfite imaze kuba myinshi ati ntabwo ndi umwana wo kuba nahabwa nk'amadolari atanu nyuma yaho umwana akagenda agera utubazo nk'utwo ugena n'imyifite n'inimero za jonathan ndetse nari nzifite none se wigeze uhamagara jonathan muraganira umubaza imibereho y'umwana wawe twaraganiriye ndamubaza se bite mumeze muti iyo ngiyo asigewe n'icyo nanakubwira asigendagira ngo ngusabe kutazongera kumbwira iby'umwana wawe ati kuko ntituri kumvikana asigewe asinagukoreye ibikorwa by'amugurika ati mugeze hano mu bazungu asigewe ntuzongere no kunshaka ntabwo tuzi kumvikana mbese nawe ati kandi ari jye mukuru muri aba muri aba bana ari jye uhagaze undi mukuru nuko ndamugerageza kumubaza mbese ni ibiki ni ikihe kibazo umwana akanda ibintu kwe undi ntitwavuganye na kabiri ahubwo ndagira ngo ngusezereho ati icyo nagukoreye nuko nakuvaniye umwana muri afurika nyuma yaho umwana agomeje kumbirira nyuma yaho ajya mu bitaro akavuga nk'umuntu mbese w'umusazi umuntu mbese kubera rero yarafashe nimero zanjye akambugisha ambwira ati ngewe ati ati baranyishe ati ntabyuzuye ati ndi kubwira baranyishe ntayoberwa ibyo ari byo nyuma yaho hashize igihe nkagira ngo wenda yaba yaranavuye mu bitaro nkavuga nk'ibyo yenda iriya baba bafite mbese ibyangombwa yenda no kubavuza yenda barabavuza nyuma yaho hari n'ifoto nari mfite baramufotoye ameze mbese yambaye ibintu by'amashabishi ubona ari umusazi ku muhanda uwari kumfasha rero nawe nari mfite nimero ze uyu areni paul nankowe ndazishaka nazo ndazibura cyane muri telefone banki nawe mbura amawashi ndetse mbura umuntu wamfasha ngo abe yanshakira nimero ze aho ngaho utuye wigeze ugerageza kwegera nka ambasade ya australia kugira ngo uyibwire ko hari umwana wawe ufite ufite ubwenegihugu bwa australia ubabwire yuko wabuze irengero rye urebe ukuntu yagufasha
hano ntabwo nigeze niyambaza ambasade ahubwo nagerageje kubaririza abantu bari hanze bose ngo bantabare bambwire nimba uwo mwana baba baramubonye baramubonye cyangwa babaririze n'ahandi hari abantu nagiye nshakisha nimero zo muri australia mbabwira ntiyamuneka mwambarize mukambariza hirya none bati tuzagushakira undi ati tuzagushakira undi nawe bigeze aho urabona ikibazo cya korona nicyo kikubisemo nicyo cyagiye kigabanyagabanya rero kugira ngo bamfashe bakambwira bati noneho hano nta muntu ukigenda turi ku mategeko ya korona ariko ahandi abo bantu nibo nashakaga ko bamfasha yenda byihutirwa bari iyo ngiyo uretse ko nabo barambwiraga batese bati dushakira hano utazi aho umwana atuye nta mpapuro z'ahantu yari atuye uzi hose bati ni ikibazo nanjye nari impapuro ahantu nashakisha bigeze kunyoherereza aderesi ibintu byo kuvandimwe ibintu byo yenda navuga ngo ni kutiga sinzi aderesi yari yarazimpaye ziguma muri telefone nzandika muri telefone nk'uko byari birimo sinigeze nibuka ngo mbe nabyandika no mu gapapa ntabwo nibuka rwose ariko umwana yampaye aderesi zaho hose arambwira ati dore aho ntuye ntabwo ariko bwaza kugisura ntugire ikibazo
ni uko ubuze umwana wabigize imyaka mirongo itatu n'indi kandi mutegereje w'ibintu byinshi cyane yenda nawe kandi wifasha nkumva ko nanjye mfite umwana mukuru imyaka mirongo itatu urayumva namubyeyi mfite n'ingahe cumi n'itandatu ndi muri primeri kugeza na n'ubu busize amaherezo isize uko ari wambwiraga kandi ko uwo mwana wawe afite se wabo witwa alain paul we hari icyo yagufashije
abimfashijemo mbese aho nongeye gushakisha nimero ze areni nawe niwe wanshakishije ntiyagiraga nimero zanjye yari yarazibuze twigeze kujya tuvugana mushyikiriza n'umwana umwana ambaje tese mama nta data data simugira ntawe uri we yitabye imana mu ntambara yarazi n'ikinyarwanda ati none na mwene wacu ku ruhande rwa data afite ntireka mbe nzagushakire nibwo naje kubona rero areni paul ndabubwira nti naramubonye nimuvugane mujye muvugana akugira inama cyangwa se umubwire uko uriho nawe urumva byose byaje kuzamba arenda abura nimero zanjye umwana turamubura byose birazamba mbese naho byagiye bikwiye ubwo byose byagiye binsanga ubwo niyo mpamvu nari mbonye mbitabaje nkumva mubashije kunterefona ijwi rya amerika nyamuneka muntabare nimba mubasha kuba mwabaririza mukareba ko mwabona uwo mwana rwose byashimisha muntabare muntabare nk'umubyeyi mugerageze uko mushoboye mubaririze ku bantu bose mubaririze cyane cyane muri abo bavandimwe bajyanye n'uwo mwana kandi barahari mubigerageze kandi mwabigeraho mwagira icyo mundusha kurushaho ndahangaha mwagira icyo mugera mukabimfasha ndabashimiye rwose kuba yenda ubashije kungeraho ukambaza amakuru ukambaza icyo wamfasha ibyo ni byo by'ibanze kandi imana irahari byose tuzabigeraho
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona
byaragaragaye mu mateka ko kenshi abana batandukana n'ababyeyi babo kubera intambara cyangwa se ibiza bibakwiza imishwaro ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi n'abiri umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine igihugu cyahoze cyitwa zayire cyari gifite impunzi z'abanyarwanda zirenga gato miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri na mirongo itanu benshi muri bo bari abana n'abagore nk'uko bigaragarira muri raporo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr ryagejeje ku nama rusange ya loni raporo yasohotse ku itariki ya makumyabiri n'eshanu z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'itanu umubare w'abana batagira kirera wariyongereye kubera ko ababyeyi bagendaga bagata abana mu marembo y'imiryango ifasha itegamiye kuri leta kugira ngo barebe ko baramuka kabiri hari n'abana bahabwaga iyo miryango yari yarashyizeho ibigo birera abana b'imfubyi cyangwa se bari bonyine ndekezi jean claude ari mu karere ka gasabo mu murenge wa gisozi mu mudugudu wa ntora mu kagari ka ruhango yaduhamagaye arangisha mushiki we ndarangisha mushiki wanjye witwa uwamarayika angelique twatandukaniye muri congo hari icyenda gatandatu hari muri oruferi na nyine ya gol ikibumba none nawe mwari kumwe muri icyo kigo cy'imfubyi uwari muri oruferi yari mushiki wanjye wari warajyanye na uwamarayika angelique hanyuma uwo mushiki wawe nawe yarabuze cyangwa habuze umwe muri bo we we yaragarutse mu rwanda uwabuze ni uwari umutoya bamujyanye yari mu myaka nk'ibiri none se agenda ubwo yajyanywe n'andi agenda yajyanywe n'uwo mudamu witwa ola ofeti ntabwo ubundi mbere babaga muri mu nkambi y'impunzi ariko hakabaho uwo mudamu witwa ola yagendaga mu nkambi z'impunzi areba abana abana b'imfubyi batari kumwe n'imiryango batandukanye n'imiryango yabo hama akabajyana muri oroferne ya oro habagaho hari oroferne ebyiri imwe yari ruguru y'umuhanda iyindi iri munsi y'umuhanda ubwo rero bo bari bari muri mu yo munsi y'umuhanda barebererwaga abatoya basigaraga bari nko muri kireshe abakuru bagatangira bakajya kwiga gusoma no kwandika
ibyo mbwira urabyibuka nawe wari hafi aho ngaho wari abibonye
ibyo nkubwira ndabyibuka neza kubera ko ni mushiki wanjye uwo nguwo we uri nta ku giti cye nanjye naramwibukije ndamubwira na inforomasiyo ni nawe twajyanaga tujyana kuri seyiseri hano mu rugunga kujya gushakisha nta mwitwazo ko ari waba ufite inforomasiyo zose ari wari uri kuri tera ariko ndavuga ikibumba wowe wari ufite imyaka ingahe wabonye iki nari ndi mutoya kamwe ariko njye ntabwo ubona nari ndi kumwe nabo mu nkambi njyewe ntabwo nari ndi kumwe nabo muri oruferina nari nahasiga nari ndi kumwe na onkere wanjye we twari turi kumwe none se kuki mushiki wawe atari we urangisha ni ukubera iki kandi ari ufite amakuru menshi mushiki wanjye niwe ufite amakuru menshi ariko kuba afite amakuru menshi we yashatse umugabo nta nubwo tunagituranye we yashatse umugabo ufite ni mushiki wanjye avuka mama we na mama wanjye bava imwe we bagiye rero kuko n'ubundi yakuriye mu rugo mama we yapfuye akiri muto yakurira mu rugo twagiye nanjye by'umwana muto abantwara ku kaboko we ubwo mu gihe bageze dutandukana mu kivunge aragenda nyine bagenda gutyo agenda ahetse uwo mutoya
agenda ahetse angelique agenda ahetse angelique ni ukuvuga yuko niwe uzi neza ukuntu angelique yagiye
niwe uzi neza ukuntu angelique yagiye ariko nk'ubu ngubu njye tuvuganye ndi ku kazi oredi niyo mpamvu ndi no gukoresha interineti ku kazi niyo mpamvu wakuwe na telefone ya simatifone afite ntaki urumva nyine yahise ajya mu bundi buzima
none yakubwiye ko uwo muzungukazi ajyana uwo mwana yamujyanye amwemerewe nande ninde wamumuhaye kugira ngo amujyane
urumva kuko ari babakuye mu nkambi ari babiri aho bari bari mu nkambi arabazana bazana muri oruferina ubwo ni nkawe wabaga umufite n'ubundi kuko n'ubundi ntabwo ari ubwa mbere baga mubikoze yazaga akamutwara akamutembereza akamugarura gutyo akazajya amutwara akamutembereza akamugarura ubwo ku gihe mu gihe yaje kudesida wenda uvuga ngo reka mutwara agende agendere rimwe yaraje aramubwira ngo baragiye kongera gutembera nk'uko bisanzwe nk'uko yazaga atwara umwana bakagenda akagaruka ubwo agiye rero bwaragiye ntiyagaruka biba ngombwa ko aza kubaza ntabwo yari azi igifaransa ntiyari azi n'icyongereza abaza umuntu wenterepuretaga basobanuriraga b'umusemuzi wabaga uhari aramubaza ngo ubura ko yajyanye umwana akaba atagarutse bimeze gute aramubwira ngo ngo yagenga ariko amubwiye ko azagaruka ku wa kabiri ajyana umwana atavuze aho amujyanye ntawe abwiye ntiyagaruka yego nuko yamujyanye yamujyana ntaho agiye atavuze aho yagiye ntiyanagaruka mushiki wanjye yambwiye ko mbere y'uko amujyana hari ifoto bari babafotoye amufasha amukikiye amwicaje imbere ku bibero asa nk'umwegamije mu gatuza bafotora ifoto bayishyira muri kadire hejuru bandikaho papa ahandi bandikaho mama no mu mpande bandikaho aho twari dutuye icyo gihe kera hari muri komine kacyiru n'umurenge sekiteri ari gisozi ubwo yagiye izo foromasiyo zose azifite amakuru duhaye arahagije tuzagufasha gushaka mushiki wawe tuzakubwira
murakoze cyane muzamamagare vema mugire muri mubona hari icyo mugezeho umukecuru wanjye amaze kugera mu myaka y'ubukure afite indwara za diyabete yarwaye wenda hari igihe yagira ishoboka amubona wenda ibintu bikagenda neza umukomeze umube hafi bizadushimisha cyane nitumufasha yego murakoze cyane imana ibamugere
agasaro ka buraga
dukomeje guha ijambo abashakisha babo murengezi francois atuye mu karere ka kicukiro umurenge wa gatenga akagari ka nyanza umudugudu wa nyanza nitwa mukamurire niryo zina rya papa na nyina ariko ngo bageze i burayi ngo barahinda simbizi
none se mukamuhire yavuye mu rwanda ajya i burayi ryari
mboyabe avana na ntikakire hafi puresike puresike muri kugira ngo jenoside itangire
ahava yajyanywe n'ande hari umuzungu wakoraga muri rusorina iyi masaka ya umubirigikazi bo umwana yari yagize ikibazo cya kanseri bamucukuguru noneho muri icyo gihe nibwo hari nyirasenge wakoraga aho ngaho muri rusorina nawe aza aza kumuvana iwabo aho yavukiye noneho amuzana nk'umuntu ushaka kugira ngo amushakire abamufasha uwo muzungukazi w'umubirigi wamujyanye yitwa nde ntabwo amazina ye rwose nyazi urumva twari dukiye iyo ngiyo mu cyaro ntabwo namenye amazina ye usibye gusa ko yakoraga muri orufina nyuma agenda asubira iwayo burayi hanyuma uwo mwana ahitamo amujyana rero nk'umuntu umwadutse mbega umuntu ugiye kumufasha urashaka kuvuga ko yamujyanye bisa naho ari ugiye gukomeza kumurera ni niba wamujyanye uvuge noneho uwo nyirasenge we yasigaye ahubwo ikibazo twagize ni uko muri jenoside ni nyirasenge nawe isenge yahise tumubura nyine mbega yarishwe amakuru dufite mbega ni ayo ngayo ariyo twagomba kuyahabwa n'uwo nyirasenge ariko ntawe ukiriho hashize imyaka irenga makumyabiri n'itanu nta makuru yandi muzi nta dufite rwose urumva kuva jenoside yaba ababyeyi be bose barapfuye n'umushiki wanjye uwo nguwo bo n'umuryango wabo bose barapfa usibye inda umuhungu umwe se wabo niwe wabashe kurokoka ariko yari muri mu gisirikare cya fpr ubu ngubu ni umudemo barahari ariko nawe nta makuru azi atubwira ko ntayo azi none se uyu mwana mukamuhire nta rindi zina yari afite
niryo yishwe n'ababyeyi b'ibihumbi
murengezi francois ndagushimye cyane kuba wongeye kwizera ijwi ry'amerika tuzagufasha uko dushoboye kugira ngo uriya mwana wawe mukamuhire aboneke abumva ijwi ry'amerika muri mu bubirigi ndetse n'abari mu bufaransa n'abashobora kuba bazi uriya mukobwa witwa jeanne wakoze ferina muri ferina y'i masaka ushobora kuba azi uyu mwana w'umuntu rwose rwose ndabinginze ni muca inkoni izamba muzahamagare ijwi rya amerika mutubwire ko ako gasaro mwakabonye tuzabibwire murengezi francois n'umuryango we murengezi ndagushimiye cyane
murakoze cyane umugoroba mwiza kandi akazi keza imana ibafashe muri uwo murimo mwiza mujya kudukorera kugira ngo uwo mwana abashe kumenya ko turiho natwe tubashe kumenya aho ahereye kuri nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu turababaye cyane ariko nituramuka tumaze kuduhuza turanezerwa cyane turakoze cyane undi urangisha ni thierry nsabimana bakunda kwita shinani atuye mu karere ka gisagara umurenge wa save akagari ka shyanda umudugudu wa ryamutabazi ararangisha nyirasenge witwa nyiraminani adelphine ati twarahunganye ndi muto mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine noneho tugeze muri kongo kuko ababyeyi banjye bari basigaye mu rwanda nyiraminani adelphine yabaga uvira n'umuryango we gusa yangejeje uvira ahita anyohereza mu kigo cy'imfubyi aho naje kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'irindwi nzanye na croix rouge kuva nagera mu rwanda bivugwa ko uvira haje guterwa hatunguwe abantu barata tatana murumva ko ari benshi tiyeri hitimana arangisha reka barondore undi nangisha n'uwo bita maniraguha jacques bakundaga kwita bebe undi akitwa uwimana gerardine bakundaga kwita radine undi akitwa ndagijimana jean dodier undi akitwa uwizeyimana jean claude bakaba bari abana ba nyiraminana delphine ese wowe bitaga rugema intwari gerard wari uzwi ku izina rya kidasamura teri nsaba imana nongere ngushimire icyizere wagiriye ijwi rya amerika
murakoze cyane namwe ndabashimira cyane kandi ubwitange n'umuhate mukorana akazi kanyu imana igihugu babe hafi cyane urakoze cyane
agasaro kaburaga
tujye mu bufaransa muhimana uwizeye marie nowela ararangisha nyina wabo mukabera bernadette umuntu ni tante materineri ni wowe kwava indi na mama wawe iya mama wanjye yitwa mujawayezu terese atuye ku kibuye gishyita ku kibuye aho zari igishyita none se mwatandukanye ryari muherukana ryari
ngewe ntago muzi ariko mama yageze kugerageza kumushaka ntiyamubona yitwaga
yitwa mukakabera bernadette
none se yavuye mu rwanda ajya hehe byagenze gute yavuye mu rwanda afite umugabo w'umuzungu yavuye mu rwanda afite n'abana ajya muri belgique ajyanye n'umugabo bari batuye i kigali
none se yavuye mu rwanda ryari
yavuye mu rwanda mille ajya mu bubirigi
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'icyenda agiye mu bubirigi muri iyi myaka mirongo ine n'ibiri ishize ntabwo yigeze na rimwe agaruka mu rwanda
alo alo
afite uwo mutanti wacu waregeranyaga mu rwanda parama mbere y'intambara ngo agomba kuba yigeze kugaruka mu rwanda akaba ngo yarari en contact n'abantu bo muri famiye none ubwo ngubwo biza kugeraho ngo intambara iratera turahunga ngo nyine nyuma aho abantu basiriye mu rwanda n'abandi bahunze kontakite barompi bacaga kuri paruwasi yo ku mubuga bakabaha ariho bafatira amakuriye umupadiri tukarega bajya gufatiraho amakuriye nawe wenda yasiriye iwabo no kontakite iba kompletoma rompi donko tubura tarase zibi none se nawe uva indimwe na muhimana bo muhimana ni mubyara wanjye kuri kote ya mama wanjye no kuri kote ya mama we ariko empe mashirongi komondi ariko kuri kote ya mama wanjye ni- ni- ya papa we ni- ni- ni direkite ni mubyara wanjye direkite kubera ko kamemu nyuma y'imyaka ishize eh, murumva tura- abantu bose barahangayitse bibaza uko byaba byaramugendekeye
akandi kabazo ushaka kukubaza mariya Oui.
kuba utarakuriye mu rwanda ukaba uvuga ikinyarwanda neza ubikesha nde
Eh, nabikekeje tante ko we nta gifaransa avuga donko twavuganaga mu mu rugo ikinyarwanda gusa Eh, rimwe tugafata na Bibi- bibiliya ye yabaga ari gusoma nka bibiliya nyine ukagerageza gusoma akakubwira nta- ntabwo ari gutyo bivuga nyine aka- akagu- akagukorija Eh, ni gutyo mu rugo twavugaga ikinyarwanda gusa iyo twavugaga ku ishuri ni ikinyarwanda twavugaga ku buryo n'ubu ngubu iyo wumva ijwi rya amerika ntabwo ukenera ugusemurira iyo wumva ikiganiro agasaro kaburaga uracyumva ibivugiwemo byose ukabyumva ukabimenya wi ndabyumva
ndabashimiye cyane rero mugire umugoroba mwiza Eh, namwe murakoze kuba mwatwitabye Ijambo.
bahumurije murakoze cyane namwe mu- Imana iba- Imana ibahe umugisha.
ikiganiro nkunda cyane nibyo ikiganiro cyacu muragikunda cyane akaririmbo kanyu bisentereza Akahe?
agasaro kaburaga kari akaririmbo ndagakunda pe
Mm. muri benshi mukunda indirimbo agasaro kaburaga ndetse n'ikiganiro agasaro kaburaga ku buryo umuririmbyi w'umurundi uba mu rwanda nduwimana ismael uzwi cyane ku izina rya ajo balova amaze gukorera ikiganiro agasaro kaburaga indirimbo yihariye reka mbumvishe gato
agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse aho uri hose tega amatwi ijwi rya amerika
hari abumva ijwi rya amerika bahora bateze amatwi kugira ngo bumve amakuru y'ababo hari abaduhamagara bati umwana wacu twamwumvise twareba tugasanga atari byo ariko ntimugacike intege gusobanuza ni byiza urugero uwitwa muramutsa jean bosco yatwandikiye atubwira ko hari abamubwiye ko twarangishije mushiki we witwa umuhoza nyiramatayabo ati ndi musaza we mwa nyina wabo mama yitwa mukankubana eliana data akitwa kimana gaspari nyina wa muhoza nyiramatayabo yitwaga mukamwezi specioza ise yitwa ndagijimana ati jye na muhoza twavukiye mu karere ka kayonza umurenge wa gahini akagari ka karugarama umudugudu wa myatanu hahoze ari muri komini ya rukara waba azi uyu mukobwa umuhoza nyiramata yabo ni akazina bamuhimbaga waburiye mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu yatubwira kandi mvugana na jean bosco muhamutsa nabonye ko habayemo kwitiranya kuko hari umwana ukomoka mu cyahoze ari komini rukara witwa mutuyimana utuye mu bufaransa wavuye mu kigo cy'imfubyi cya masaka akajyanwa mu bufaransa nyine nyina akaba yitwa mukankubana ariko we yavuye mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ibiri niba rero hari uzi umubyeyi witwa mukankubana wari ufite umwana witwa mutuyimana wamwohereje mu kigo cy'imfubyi cya masaka uwo nawe yaduhamagara kugira ngo tubahuze ikiganiro agasaro kaburaga twari twabateguriye kuri uyu munsi ni hano kirangiriye abana benshi tugishakisha barimo teodeta kambayire wavuye mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda anyuze mu kigo cy'imfubyi cya nyakwigendera gisimba hari na bampire marie jeanne ageze mu Bubiligi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'ine igihozo samantha umaze imyaka cumi n'umwe ashakishwa na mukuru we ingabire farida ari mu bufaransa ndayisaba na mushiki we nyirantezimana nabo bari mu bufaransa w'amahoro magnifique n'abandi tuzajya tugenda tubibutsa kugira ngo agasaro kaburaga gashakirwe hamwe impundu zivugire rimwe naho ubutaha mwari kumwe na veniste nshimiyimana ku ijwi ry'amerika Abonetse